waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya har'aa barataa Naahom Damballaash Baacaa jedhama. Akkoonsaa Boojjii Dirmajii magaalaa Biilaa keessa jiraatan biratti guddate barumsa isaa sadarkaa gadiif giddugaleessaa achitti xumure. Yeroo ammaa garuu abbaaf haati isaa bakka jiran godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti barataa kutaa 11 yoo ta'u umriin isaa 17. Dhiyeenya kana konkolaataa hojjetee oofaa jiru oduu jedhu dhageenye bilbilleef ijoollummaa isaa kaasee seenaa qabu tarreessee jira jaallannee taasofsiisa.
Akkoon koo waan akkasii akkan hojjedhu finaalee yaanti turte barumsa qofaadha. Kan isheen naaf eeyyamtu isheen immoo fedha isaa sababa hin qabuu fi dhokodhee fa'aa waan akkasiitu mokoroo sadarkaa irraan dhaga'e jechuudha.
Waan waa tuttuqanii hojjechuu kana umrii kee meeqatta akka keessa kee dhufe beektaa yaadatta?
Yeroon kutaa jaha bara dhufu shan bara dhufaas wanta xinnoon nan qaqqaban ture meeshaa garaagaraa kan elektirooniksii sii kennan ilaalan ture waanuma akkasirraa kana ofii kootii ittiin deemuu danda'u mukaan hojjedhe jechuudha. Gommaa furiidhaan motora hin qabu garuu peedaaliidhaan ta'e.
Akka biskiliitii peedaaliin kan rukutamu.
Ta'ee nama afur kan baatu ture kanan hojjedhe.
Gommaama konkolaataa isa kaanii itti keesseetu maalirraa hojjette meenaa ibsin namoota akka koo ijaan hin argineef.
Gommaan isaas waan hundumti isaa peedaal irraan kalafee hundi isaa mukuma irraati jechuudha kan inni hojjetu. Bifa makiinaa matti jechuudha. Barcumuma akka kan konkolaataatti qabu. Isarra teesseedha jechuudha kana tooftu. Mootoran qabu peedaalii ture.
Kutaa ja'a barta yeroo kana goote.
Atuman kanarra jiru yommusuma yaaluu jalqabee waggaa sadii duraa jechuudha. Yeroo saglaffaa barummoo baajaajii ta'ee Gommaan sadii qabaa. Gommaa sadii ta'ee peedaaliidhaan nama sadii baatee humna adeemuu danda'u qaba innis. Inni immoo gommaan isaa sadiidha. Peedaaliin isaa miilladha. Mariin isaa immoo harkadha.
Muka dhaallis.
Muka miti inni hundumti isaa sibiiladha.
Sibiilarraati akka konkolaataa gommaa sadii qabut mootaraan qabu miilla keetiin akkuma biskileetii peedaalii deemaa jechuu. Ofuma kee oofta moo nama nuddeellatti?
Nama kan biraas baachuu danda'a nama sadii oofu malee jechuudha.
Garuu sitti ulfaataa ture peedaalii rukutuu isaa jechuun mootarii waan hin qabneef.
Inni ulfaatu sababiin inni ulfaanneef peedaaliin isaa sun firiizingiidhaan jira humna isaa humna xinnootti dalageessituun humna guddaa akka dalaguu danda'u jechuudha.
Yeroo peedaalii gootu humna isaa dabalaa deema.
Moodela ittiin humna sana inkiriis godhani meeshaa tun taane isaanis akkan peedaalii. Siila xinnoo ture gara saayizii isaa guddaatti godhee sibiilarra xinnaa ture immoo gaashumaan akkanii xinnaatee inni kun guddaan irratti dalagaa jechuudha.
Kuni saglaffaa gaafa jirtu kan hojjetame jechuudha.
Ee saglaffaatti kun.
Ittiin deemaa turte magaalaa keessa?
Magaalaa keessatti hin deemne garuu naannoo mana barumsaa fa'aa ittiin deemaa ture.
Ammoo isa dhiyeenya kana ammoo maal hojjette?
Amma kudha tokkoon baradha. Isa dhiyeenya kanaa makiinaa manaadha. Gommaa afur qaba waan makiinaa manaa tokko qabu hunda isaa kan qabudha.
Mootora qabaa?
Mootoras qabee maarshii dudduubattis fuuldurattis shan shan qaba.
Ogummaa isaa eessaa fidde maaltu maal akka kaasu attamitti akka hojjetu attamitti barte?
Wantoota akkas akkasii naannoo keenyatti yeroo namoonni qaqqabanis nan ilaalaa ofii kootiifis baruudhaaf fedhii sababa hin qabuu fi isuma deemee faaya ilaaluu aannanii fa'aa san hojjetu ilaaluu maqaan kan fedha malee waan biraa miti.
Egaa mi'uma konkolaataa tokkoof barbaachisu bitatteetu walitti kekeessee jechuudha.
Akkasitu hin taane wanti bitee irra godhe motora qofaadha. Kan biraan wanti biraan wanti bitamee lafa kaa'ame wantoota xixinnoodhaan kan hafe wanti guddaa dhadhamu kan makiinicha baatee deemu shaansiin isaa fa'aa bodiin isaa fa'aa waan hundi isaa ofii makootiin kanaan achitti hojjedheedha. Hunda isaa jechuudha.
Sibiilarraati?
Ee sibiilarraadhaan. Sibiila isaa isuma sibiiluma sadi diriiraan bitaa tumee sirreessee immoo akka inni yeroo ganni qabaachuu qabu ofii makoodee hunda isaa qabsiise bakka inni galu walitti galchaa jira.
Of ilaallee yookiin mastaawotii fa'aa qabaa konkolaatichi?
Ee waan hunda isaa qaba intarneetii irratti gadhiifamee ture arguu dandeessu. Magaalaa Najjoo keessa guutummaa guutuutti fayyadamaa jira.
Gara fuulduraatti ittiin fufa jettaa?
Gara fuulduraatti kanarraa kan caalee fi teekinooloojiidhaan amma tokko kan kanarra fooyya'aa ta'e hojjechuudhaaf galeen jira wantoota baay'ee hedduu jira kanan soofteerii isaanii qabu jechuudha gamaa isaanii immoo hojiitti jijjiiraa jechuudha.
Amma yeroon si dubbisaa jiru kana Finfinnee jirta maal hojii dhufte?
Saayinsii fi teekinooloojii ministirii dorgommiitu jira dhamee nama amanee naan eenyuuf. dorgommii saayinsii fi teekinooloojii irratti ijoollee warra karaa saayintifikiis karaa invenshiniis ta'anii isaaniin dorgomsiisee badhaasa laataa fi dorgommii jira inni amaamnanii dhufe.
Yoomidha dorgommichi?
Guyyaa isaa hin barree garuu dorgommii isaa fi foonii guutuu qabdu jedhanii na waamnanii naanii waa isaanii nu gaggaafatanii sertifikeetii kanaan dura fudhattanii kan isaa waan qabdan yoo ta'e fidaa kottaa tokkommoo kalaqa keessanitti paatent raayitii kan fudhattanii kalaqi isin hojjettanii namni biraan kan hin hojjenne yoo ta'e aamiraawii xibbaqaan inni isinii fi paatentii laate isa fudhadhaa kottaati galmaadhaa jedhanii isa dhufee hin galmaa jechuudha.
Kutaa meeqa barattaa?
Kudha tokkon bara.
Akkoosi guddise jedhanii amma ammoo warra kee bira jirta. Deggersa ammamisii godhan.
Jalqabaa kaasee kan deggeree kan jabaadhee as na geesse maatii koodha. Waaqayyoon gaditti baay'een galateeffadhaan maatii koo. Wanta waliin isaan beekamne siraan leerarii kitte kan ta'e irratti amananii birrama kana baasanii kan na duukaa dhaabbate maatii koodha. Yaaliidha sababa ta'eef yaalitti amma kana amanamee namni baasu yuuqa. Kanaafidha jechuudha. Uummata barumsaan keessatti hojjedheef namoota achitti na gargaaraa turanis karaa beekumsaas ta'e karaa waan hundumaa kan gargaaraa turan baay'een galateeffadhaan.
Dargaggootaaf wanti dhaamtu jira?
Dargaggoonni kamiyyuu sammuu isaaniif laatamanii hojjetanii akka isaanii waan guddaa tokko argamsiisuu danda'an beekamaadha sababa ta'eefi karaa barumsaas ta'e karaa wanta akkasiisi akka isaan jabaatanii dhaamsan dabarsa.
Yeroo baay'ee. maatiin karaa fedhii ijoolleerra tuun ta'in karaa ofii barbaadaniin ijoolleen isaanii akka jajjabaatan barbaadu inni kun immoo ijoollee hedduu waan hin gammachiisneef milkaa'ina isaanii irratti hanga tokko qooda qabaata barataa naahoom dammallaash baacaa kan guddisan akkoosaati adda almaaz walda sanbate magaalaa biilaa keessatti ta'uusaati isaan yeroo naahoom yaalii kana godhu jalqabaaf yeroo argan maal jedhan.
Egaa waan balleessus hin qabu dhalatee gaafa waggaa tokkoon fuudhee guddisee eddasii na bira turee baay'ee mucaa bakkeetti fiigu miti waaqayyo dhossee mucaanaa guddiseedha anis immoo baay'ee barumsa isaatiin bukkee goree baay'een jabeessee sadarkaa kanaan gaadhee waggaa lama reefu warra isaa bira dhufuunsa egaa waan fedheenu bukkee ma jirra na rakkisa waan inni hedhutti.
Yaada hojii amma dubbatu kanaa yeroo sana isinitti hin kaasaa?
Eeyyeen kaasa baay'ee egaa yeroo sana sadarkaa tokko faa ba'a yeroo baay'ee.
Kutaadhaa moo?
Eeyyee yeroo inni kutaadha sadarkaa tokkoffaa tokkoffaa ba'u baay'ee natti tola. Hojii kana yeroo jammaru immoo gara sadarkaa achi asii lammaffaatti deebi'een maalii fedhee yeroon baay'ee itti dheekkamu hinkoo mul'ati koosa kana naan jedha. Mana keessa mi'a jiru fuudhee hamma reediyoo. diigee hojjetee sadarkaa kana gahe kana siin jechuuf hin danda'u gaamee mana keessaa antinaa ta'u.
Siin jalaa fuudhee diiga.
Ee na jalaa fuudhee diigaa waan ta'eef hin jiru gaa inuma wal fixaadhuma amma waluma bukkee jirra.
Egaa ijoolleen akkoon guddistellee yeroo baay'ee ushuudhaa kunuunsatu itti baay'ataa jedhu wanti gargaare maalime akka akkoo guddiste.
Ani guyyaa tokko isas taanaan ijoollee koos taanaan ushuudhaan hin guddisne baay'ee na waaqayyoo kooti wajjin abboommiidhumaan hin guddise sa'atii kudha lama taanaan gibbii kootti ol galuun hin jiru waaqayyoon kadhannee immoo gaafnaa anas taanaan akaakayyuu isaas taanaan warra isaas taanaan uma gargaarree egaa sadarkaa kana ga'eera egaa waaqayyotu beeka isa kana achi immoo mucaan koo iddoo guddaa kana caalu hin gaadhe abdii qabaadha ammas.
Isin harmee harmee isaatiiti.
Eeyyee biilaatti hin guddise boojii dirmajii. Najjoodda dhufe waggaa lama.
Dullumaaf ergitan moo maaliif gara kana dhufe?
Dullumaaf itoo ta'e inni barumsuma jaallata waan ta'eef gaanni naayiteedhaan biilaa keenya keessa yeroodhaaf hin jiru.
Inni galgala barama.
Inni galgala baran sun isa galgalama barate inni barumsumaa fedhiinsaa sumaaf galee malee hamaan hin jiru.
Yaada Naahoom dhiyeesseef abbaansaa obbo Dammallaash Baacaa maal jedhan?
Dhalootumaan mul'atu keessa jira. Kanaaf immoo nuti immoo mul'ata kana akka inni galma ga'u gochuuf innee wanta inni jedhe goone. Isumarraan ka'ee gara kanaatti adeeme. Amma gaasalanaa kanaa konkolaataa nan hojjedha na gargaari naan jennaa inni jedhe. Beeltoon iddoo kennaniifi. Gaareetti warra barsiisaa kennan jechuudha. Kennaan achumatti gaa qataqqatee konkolaataa kana ofumaan achitti uume. Konkolaataa maarshii shan fuulduratti qabu dudduubatti illee kan faranjii irraa adda shan qaba. Yeroo baay'ee immoo nan gaafatamaan ture maaliif kana yaaddee jennaan biyyi keenya yeroo baay'ee biyya alaatii gashi malee konkolaataa biyya keenya keessatti hin oomishamu jira. Kanaaf nuti toora irraa biyya teknooloojiin guddatanii duukaa bu'uun nurra yaa'edha. Namni kan inni jooruufis immoo dhaluma isaa fennee amala biraan agarsiisu mucichi mul'ata gara jireenyaatu keessa jiraayyuun isuma ilaallee armee isaajii mari'annee akka inni galma ba'u goone. Abbaa faatii deggaruun murteessaadha. Abbaa faatii duukaa bu'uun gorsaanis yaadaanis maallaqaanis eenyuyyuu taanaan kan inni dadhabu dhaluma isaaf joora maqaa ta'uu fi wanta isaan barbaachisu jabeessanii tumsanii maallaqaanis taanaan kallattii barbaachisuun bukkee ijaajjuun baay'ee ba'eessan jedha. Karaa ijoolleen filatanii duukaa bu'anii ilaalanii karaa gaariidha taanaan duukaa bu'anii deggaruun murteessaama.
Guddina ijoollee keessatti qooda olaanaa akka qaban haadhotii ta'uun kan wal nama gaafachiisu miti. Harmeen Naahoom adda Hayimaanot maal jedhu?
Waan hundumaa dura hundee ta'ee fi mul'ata keessa kaa'ee kan gargaare waaqayyo. Isa biratti immoo bira dhaabannee sadarkaa kana akka inni ga'u gooneerra. Fakkeenyummaan isa baay'ee guddaadha malee. Waan hundumaan amma hojii mana keessaatti illee wanta inni na biraa hafee na gaddisiisu iddoo tokkoyyuu hin qabu.
Ijoollee durbaa qabdu?
Hin qabu. Dhiiruma sadan isaanii.
Maal abdattu Naahomirraa?
Waaqayyo wajjin abdii guddaan qaba. Guddata isaas yeroo ilaaltu baay'ee si jajjabeessa. Gochuuf ga'u utuu hin godhin duraa laakana kana gochuuf hin ka'e maal jechuun godhee nutti dhiyeessa jalqaba waan hojjechuuf jedhu filaan godhee. ofiisaatiin murteessee wayitti ariifatee ittiin lixu. Mul'ati inni qabus biyyaafillee nuufillee abdii boriiti.
Hojii qabdu moo warruma manaati?
Abbaan manaa koo wajjin baradhee fixee lamaan keenya suuqii mana galan.
Barataan Naahoom Dammallaash Baacaa dorgommii amma Finfinnee keessatti itti qophaa'u kanatti milkaa'ina hawaa fi maatii isaatiin baga gammaddan hin jedhu. Kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaa.